twashimire ko mbandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe abatwumva muri mu rwanda i kigali na fm ijana na kane n'ibice bitatu karongi ni mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba jewe diane ninahazongeye kuyashikiriza ndi muri studio ya gatanu ibisigarira vy'umuhisi petero buyoya yahoze ari perezida w'uburundi vya yatahukanywe mu gihugu c'amavukiro riwe nta mutegetsi n'umwe w'uburundi yari ari ku kibuga c'indege aho vyashikiye hari abanyamuryango gusa biwe
yarabaye umukuru w'igihugu kubera izo mvo abwiza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritabiye imana uyu ni frederic bamvuga inyumvira yabaye icegera ca mbere c'umuhisi pierre uyoya kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani gushika muri bibiri na rimwe israel ibandanya kugaba ibitero mu bice bitandukanye vy'intara ya gaza ivy'uno munsi vyahitanye ababa bacumi dusubiye gato ku mugabane wa Afrika abatavuga rumwe na leta ya Kenya basubiriye mu myiyerekano yo gusaba President William Ruto kuva ku butegetsi muri Afrika kandi intambara y'impande zibiri zirwanira ubutegetsi bwa Sudani imaze gukura mu vyabo abababa imiliyoni icumi muri ano makuru turagaruka ku cegeranyo ca ONU dukuramwo ibibaharuro sangwa ikaze kandi mwakoze guhitamwo ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose reka nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru tuyahera mu y'umutekano wa Kongo inzego z'ubutegetsi muri Republika Demokarasi ya Kongo zitangaza ko abantu mirongo irindwi barimo abasirikari icenda baguye mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho abo bitwaje ibiganinisho bagavye ico gitero mu kigwati kiri mu burengerazuba bw'igihugu mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira ibindi kuri no nkuru abagabo bitwaje intwaro bagabye igitero mu mudugudu wa Kinsele uri mu birometero ijana mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Kinshasa nabo mu mutwe witwa Mobondo icyo gitero cyagabwe kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ariko kubera umutekano muke n'ibikorwa remezo bidahari ibitero nk'ibi bishobora kumara iminsi bitaramenyekana abarwanyi bagabye iki gitero bo mu mutwe wa Mobondo bavuga ko baharanira uburenganzira bwabo mu bwoko bw'abayaka umuyobozi wungirije wa teritwari ya Kwamouth David Bisaka yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko hamaze kuboneka imirambo y'abantu mirongo irindwi na babiri baguye muri icyo gitero intambara hagati y'ayamoko zavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu kwezi kwa gatandatu zifite umuzi mu mateka y'aka karere ubwoko bw'abateke bwiyita ba kavukire mu gihe bubona nk'abimukira abakomoka mu yandi moko barimo abayaka baje gutura hafi y'uruzi rwa kongo mu myaka yo hambere nubwo mu kwezi kwa kane uyu mwaka hari hasinywa amasezerano yo guhuza impande zombi ndetse na perezida Tshisekedi ahari imvura zongeye kubura n'ingabo za Kongo zoherejweyo kubihusha zirananirwa Kinsele iri muri teritwari ya Kwamouth aho mu myaka ibiri ishize imvururu hagati y'amoko y'abateke n'abayaka ziyongereye zihitana abasivili babarirwa mu magana izi mvururu zishingiye ku guhangana hagati y'abaturage bapfa ubutaka n'imisoro izi mvururu kandi ziraba mu burengerazuba bw'igihugu mu gihe mu burasirazuba bwacyo ingabo za Kongo n'abazishyigikiye bahanganye n'umutwe wa M23 wigometse ku butegetsi aka karere k'uburasirazuba bwa Kongo karimo imitwe y'abarwanyi batandukanye igera ku ijana na makumyabiri buri umwe urashaka igeno ryawo ry'amabuye y'agaciro n'indi mitungo kamere iharangwa Geoffrey Mutagoma urakoze turasubira mu kanya utubwira ivy'intambara ya Sudan ariko imbere yaho tubanze tunyarukire gato muri Israel aho ibitero vy'indege vy'ico gihugu mu bice bitandukanye vy'intara ya Gaza vyahitanye ababa bacumi bo mu bice bitandukanye vya Gaza Oriane Itangishaka atubwira babiguyemwo aho vyabasanze abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri gaza bavuga ko batoye ibiziga bitanu vy'abanyepalestiniya bahitanywe n'igitero co mu kirere cakozwe na israel bavuga ko icyo gitero caguye ku nzu iri mu ikambi y'impunzi ya almagazi hagati na hagati ya gaza ivyo biruko mu gihe abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gisagara kiri hafi yaho ca der albala batangaza ko hariho abantu batatu nabo nyene bahitanywe n'igitero co mu kirere itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika ap naryo rivuga ko hariho umuntu umwe nawe nyene yahitanywe n'igitero co mu kirere abandi batandatu barakomeretswa naco mu bindi bitero vyakozwe na israeli byo ku munsi wa mbere hafi y'umupaka wa siriya na libani byarahitanye Mohamed Bara Kateriji uyu ni umunyesiriya w'umugwizatunga mu gisata c'ibitoro afitanye ubucuti na perezida wa siriya bashar al assad n'ubutegetsi bwiwe amakuru atangazwa avuga ko mugwizatunga kateriji yishwe ari mu muduga mu rugendo yarimwo hagati y'imipaka y'ivyo bihugu yari ku rutonde rw'abantu bafitiwe ibihano na leta zunze ubumwe za amerika kubera urudandazwa agirana na perezida bashar assad n'imigwi y'intagondwa z'abagwanyi b'abayisilamu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba muri kenya nari nayo bicaye ku masonga nk'itangura batavuga rumwe na leta y'ico gihugu batunganije iyindi myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi buhari no gusaba ko perezida william ruto atanga imihoho oriane itanga ishaka n'ivyo agarutse kutubwira abapolisi bibonekeje mu bice bitandukanye by'igisagara ca nairobi aho itororokanizo ry'amakuru y'abongereza reuters ritangaza ko bagiye batera ivyuka bibaba mu maso mu bari mu myiyerekano hagati mu gisagara no mu kigwati ca kitengela iyo myiyerekano yatanguye mu kwezi guheze igihe leta yashira ahabona itegeko ryo kongereza amakori ku bidandazwa bisanzwe abanyagihugu bakoresha akarorero kakaba ku mikate imiduga n'ibindi bidandazwa vya misi yose leta ivuga ko vyari gufasha kuyungukira amafaranga angana n'umuriyeri dumwe n'ibice bitanu vy'amadolari y'amanyamerika iyo myiyerekano yatanguye ikorwa mu mutekano ariko yahavuye irangwa n'itana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abanyagihugu ubwo ruhagarara rwatumye abanyakenya mirongo itatu n'icenda bahasiga ubuzima perezida ruto yahavuye yemera gutesha agaciro iryo tegeko yongera yirukana abashikiranganji biwe bose mu ntumbero yo guhoza abari mu myiyerekano iyi myiyerekano irabandanya ku rugero ruto abayirimwo basaba ihagarikwa rya ruswa hamwe no gutunganiriza ababuze ababo mu byo biyita itotezwa ryakozwe n'igipolisi Oriane itanga ishaka urakoze hagati aho tukiri ku mugabane wa Afrika ishami rya ONU ryitaho abimukira ku isi OIM mu mpfunyapfunyo ritangaza ko muri Sudani abantu bagera kuri miliyoni icumi aribo bamaze gukurwa mu vyabo kuva hatanguye intambara hagati y'impande zibiri za gisirikare zirwanira ubutegetsi Geoffrey Mutagoma uyu mubare ungana na makumyabiri ku ijana by'abaturage bose batuye Sudani niwo wa mbere munini ku isi w'abantu bakuwe mu byabo kandi urakiyongera nk'uko bitangazwa n'umuryango w'abibumbye kuva iyi ntambara itangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize abantu bagera kuri miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri bahungiye mu bihugu bituranye na sudani nahabararwa muri miliyoni indwi n'ibihumbi magana inani bahungira imbere mu gihugu nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku bimukira oem aba bariyongera ku bandi basaga miliyoni ebyiri bari basanzwe barakuwe mu byabo n'intambara zabanje hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba rapid support forces iyi ntambara yatangiriye Khartoum mu murwa mukuru iza gukwira mu bindi bice by'intara ya Darfur mu burengerazuba impuguke za Loni zivuga ko muri iki gihe ikibazo cy'inzara kiri ku isonga mu kongera umubare w'abimukira kurusha icy'intambara abantu benshi baragerageza kuva mu ntara ya Darfur aho bigoye kubona imfashanyo y'ibiribwa uko abarwanyi ba RSF basibanira kwigarurira ibice by'uburasirazuba n'amajyepfo y'igihugu niko umubare wakorwa mu byabo wiyongera OEM ivuga ko mu ntara ya Senar abarwanyi ba RSF bagaya ibitero mu masoko no ku ngo zaba izo mu mujyi cyangwa mu byaro bakamenesha abaturage RSF irabihakana abakuwe mu byabo benshi ubu bari muri leta ya Gadaref icumbikiye abagera ku bihumbi magana atandatu mirongo itandatu n'umunani bose bafite ikibazo cyo kutagira ubwugamo mu gihe hariho imvura nyinshi
Geoffrey Mutagoma Oriane itanga ishaka murakoze kuri ayo makuru mwaduteguriye mukamuheje kudushikiriza yijya nino ku isi mu kanya canja mu gice ca kabiri cano makuru ariko imbere yaho ngende ndabibukije ko ijwi rya Amerika mukunda mushobora kuyumva kandi no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya tuje Kigali mu vy'amatora y'u Rwanda ibiharuro vy'imfatakibanza vyaraye bitangajwe n'umuruguje jo gutunganya amatora y'u Rwanda vyerekana ko President Paul Kagame yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku bwiganze buri hejuru ya mirongo icenda n'icenda kw'ijana ibindi kuri no nkuru n'umenyeshamakuru wacu Eric Bagira ubusa Kigali mu Rwanda nk'uko abatari bake bari babyiteze ko umukuru w'u rwanda paul kagame watanzwe nk'umukandida w'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi atsinda aya matora ku bwiganze ni nako byagenze bigaragarira mu bikubiye mu byatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa mbere uyu ni madamu oda gasinzigwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora kagame paul mirongo icyenda n'icyenda n'ibice cumi na gatanu ku ijana habineza frank zero n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana mpayimana philippe zero n'ibice mirongo itatu na bibiri ku ijana ni amatora komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yitabiriwe ku kigero cya mirongo cyenda n'umunani ku ijana akimara gutsinda abakandida bari bahanganye muri aya matora y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane perezida kagame aho yarateraniye n'abamushyigikiye muri intare conference arena i rusororo yabashimiye mwatoye neza muriya muri ariya majwi huzuyemo rpf n'ayabo dufatanije abamvuga by'umwihariko rero ndagira ngo mbashimire mwese abari hano ndetse abari hano ni bake n'abashoboye kuza ariko ndahera kuri mwe mbashimire ukuntu mwatubaye hafi muri byose ndetse icy'ibanze mwabaye hafi cyane mu guca urubanza runguru twabwirwaga
umukandida frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda unakuriye iryo shyaka mu butumwa yahaye abayoboke b'ishyaka rye aho bakurikiraniraga ibyavuye mu matora by'agateganyo n'imwe muri hoteli muri kigali yumvikanishije ugukeza perezida kagame nyuma yo kumutsinda batangaza ko byakiriye kandi ko uhaye ishimwe cyangwa se felicitasiyo ko bimaze kugaragaza ko nyakubahwa kagame paul abonye amajwi menshi kuturusha so tumuhaye felicitasiyo murakoze cyane
bwana habineza kandi yatangaje ko hari impinduka yabonye mu migendekere y'amatora y'uyu mwaka ageranije n'aheruka bibiri na cumi na karindwi habayeho imbogamizi nyinshi cyane zaterwaga n'inzego z'ibanze tugereranyije n'ayo matora y'umwaka imbogamizi zabaye zari kuri kabiri ku ijana uvuga ko mirongo icyenda n'umunani ku ijana bihagaze neza ku bireba umukandida wigenga muri aya matora bwana filipo mpayimana nawe yagize icyo atangaza mu byavuye mu matora by'agateganyo bimwe mu byazanye muri politike ni ukugira ngo umurimo wa politike uveho igisebo wahoranye wagize mu rwanda aho umuntu atagomba kugira inabi ahubwo igihe wifuriza ineza abaturage ugomba guhorana n'umutima mwiza niyo mpamvu amanota ngize nubwo ari make nta kintu bimpinduyeho ku rukundo mfitiye igihugu cyanjye abantoye n'abatantoye icyo nzirikana ni uko twese turi abanyarwanda ibyo bakoze byose bari bafite impamvu kuri bwana mpayimana kandi yanaboneyeho umwanya wo kwisabira umuriro kwa mutsinzi ubugira kabiri twarabyerekanye bihagije nibarebera mu manota bashobora kugira ngo nta wundi munyarwanda ushoboye uhari icyo nifuza ni uko igihe cyose bazansaba baba abazaba bandushije amajwi baba n'abaturage ubwabo bazaba bahisemo mu bundi buryo ngewe nzaharanira igihe cyose kwerekana icyo nshoboye mu gukorera igihugu cyacu kuri ejo hazaza intsinzi ya perezida kagame kuri we no ku gihugu arayigeranya n'icyizere mbishyize mu buryo bw'ubuzima bw'abantu bw'umuntu nanjye bundeba iki gikorwa cy'amatora cyo kwiyamamaza twabanje cyo gutora noneho n'ibyo bitugaragarije bimaze gusohoka bivuze mu buzima bw'umuntu ikintu gikomeye bivuze icyizere mbashimira komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko ubwo yatangazaga ibyayavuyemo by'agateganyo hari hamaze kubarurwa amajwi hangana na miliyoni zirindwi kuri miliyoni icyenda z'abiyandikishije bagombaga gutora ibizava mu matora mu buryo bwa burundu bizatangazwa mbere ya tariki ya makumyabiri na karindwi z'uku kwezi nk'uko bitangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora ukurikije ibyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora mu buryo bw'agateganyo nta gushidikanya ko hatazagaragara impinduka zifatika mu bizatangazwa mu buryo bwa burundu muri aya matora mu matora aheruka y'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida kagame yari yayatsinze nabwo ku bwiganze ku mpuzandengo ya mirongo icyenda n'umunani n'ibice mirongo irindwi n'icyenda ku ijana umukandida wigenga bwana filipo mpayimana kuri ubu bisa naho yasubiye inyuma we yari yagize zeru n'ibice mirongo irindwi n'umunani ku ijana ni mu gihe bwana frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yari yagize zeru n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana perezida kagame agiye gutegeka u rwanda muri manda ya kane izafata igihe cy'imyaka itanu ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri ishyaka fpr inkotanyi abereye ku isonga imaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda nk'uko ryavuguruwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane eh wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali eric bagira ubusa urakoze ivyerekeye amatora y'u rwanda inkuru zitandukanye twagiye turabatangariza kuva imyiyamamazo igitangura mushobora kuzongera kuzisanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu gihugu c'u burundi naho ibisigarira vy'umuhisi petero buyoya yahoze ari perezida w'ico gihugu vyatahukanywe vyazanywe n'indege yegukira igihugu ca ethiopia yashitse ku kibuga c'indege citiriwe melchior ndadaye i bujumbura mu masaha cenda yo mu burundi nta mutegetsi n'umwe w'uburundi yarahari ntibiramenyekana neza nimba leta y'uburundi hari uwo izorungika mu mihango yo kumushingurana iteka ubwa nyuma izobera muri komuni ya rutovu iri mu ntara ya bururi ejo kwa gatatu navuganye rero na frederic bamvuga inyumvira yabaye icegera ca mbere ca buyoya kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'umunani kugera muri bibiri na rimwe atangura ambwira ko kuva buyoya agishengera atigeze ashima ko uburundi butihutiye kumutahukana mu burundi ngo bumushingurane iteka ribereye abahoze ari abaperezida b'ico gihugu igihe yitaba imana ari mu bufaransa bakamujyana kumufuba muri mari leta y'u Burundi ikanka y'uko ngo atotahamye uburundi naravuze yuko ari akambaro k'ibara kubera ko biba byerekana ko abategetsi batarategera neza igituma baba bari ngaho kuko uwabaye umukuru w'igihugu utari baraba ingene aba yaje ingene aba yatwaye yarabaye umukuru w'igihugu kubera izo mvo abwiza kuronka iteka ryiwe rihabwa abandi bakuru b'ibihugu bakiriho canke baritabiye imana kuko nta wundi mukuru w'igihugu uretse umwami mwambutsa akiri hanze kubera imvo za politike n'imvo z'abiwe ariko abandi bose baratahanye mu gihugu cy'iwabo ari kubera izo mvo rero yabwirizwa gutahana iwabo kandi bikaba byabaye kera yamara ntacyo cyiza n'icyiza aho kigiye hose kaziba bemeye ko asubira mu gihugu ciwe agahambanwa iteka nabiwe amakuru adushikira ngaha ku ijwi ry'amerika aravuga yuko igihe bakira ibisigarira vyiwe ku kibuga c'indege citiriwe melchior ndadaye hari umuryango we gusa atabaserukiye ubutegetsi bw'uburundi bari bahari ivyo vyo mu bivuga kwiki baza bataza iyo ni intambwe kubona bemeye ko atahanwa mu gihugu ciwe ibisigaye bizoza no mu nyuma naho ibindi ntawo bija ko nakubariye ngene ubutegetsi bumeze bumeze uko bumeze ibyo bugira bubigira bubigira gusa bibugira n'abarundi bose nicyo gituma ibibazo tubitegera uko biba biri ariko ntibaza ko ubutegetsi buzima buzoza ejo canke hirya y'ejo buzokosora mwene ivyo bintu tuba turiko turabona uwo munsi kandi bidashimisha amwe mu maragi agarukwako cane yasizwe na nyakwigendera buyoya harimwo ivyerekeye ivy'ubumwe bw'abarundi inyuma y'ino myaka yose ashengeye ivyo vy'ubumwe bw'abarundi murabivuga kwikiga frederic bamvuga inyumvira nk'umwe mu bakoranye nawe perezida buyoya yaje mu gihe kitari coroshe aho inyuma y'ikumirana by'abarundi abarundi bandi bari batanguye kwerekana yuko bahari nawe arabona yuko inyishu atari uko buyandanya abarundi bakumirana arahamagara abarundi mu budasa bwabo baricara bariyumvira baratanga inyishu zoshoboka araheza arazikurikirana aragira n'ibimenyetso jewe nkibaza nti cayo ari politiki yabona ko yoba ari kugira akamaro igihugu ariko ibyabaye mu nyuma byerekanye ko byari nabo bitari bikwiye iryo ragi yari yaragerageje gushiraho hari ico ryamaze rikiriko riratanga inyuma y'uko ashengeye inyuma y'ino myaka yose burya urabye igihe arimo aratwara igihugu yaba wa mbere wa kabiri wa gatatu ndavuga nti ibintu byagiye bihindagurika na cyane cyane mu gihe yaza agiriye kudeta perezida ntibantunganya aho umuganga furudebu wamwegereye ukamubwira uti amara iyo ngendo yo kuwutembagaza ubutegetsi mwene ugaca uza ugatwara si byo kubera ko hari ibibazo abarundi bagifite kandi urabizi inda dufashe twicarane turabe ingene twotora umuti ubereye ari muri iyo nzira rero twaciye dufata politike yo kwicarana hanyuma tukemera ko hari ibiganiro hagati y'abanyamigambwe bose mu budasa bwabo mu ntara zabo mu bwoko bwabo hano baramara imyaka ibiri yarusha barashika ku masezerano ya arusha hanyuma yashyizwe mu ngiro kandi akayatwara igice cya mbere nibaza nti ibyo byose byagiye byerekana yuko yari nkurikizi nziza ya politiki yari yaratanguye yo kwiyumvira ko inyishu ari ugushyira abarundi hamwe hanyuma buhoro buhoro agenda ategera yuko intambwe zigenda zikurikirana gushikaho abarundi bemera batinda twicare tuyage tugashikaho dushyira mu ngiro ayo masezerano ya arusha naho uyu munsi abo ubutegetsi buhari butashimishijwe nayo kuko bwarondeye kuyakuraho ariko urabona ko gukura amasezerano mu nzira si bo wari umuti kuko n'ubu ayo masezerano aracakenewe rero nkavuga nti ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi ni ikibazo nkoramutima kubera ko uyu munsi babwiza gutegera ko si abahutu si abatutsi si abatwa si abanyabururu si abahehe twabwirizwa gutegera ko turi abarundi bwa mbere na mbere mbere y'uko tuba abava mu bwoko buriya cyangwa buriya
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu nkundire dusubire gato mu matora y'u rwanda umuyobozi w'umugambwe ps imbera kuri bernard ntaganda avuga ko amajwi mirongo icenda n'icenda n'ibice cumi na bitanu kw'ijana perezida paul kagame w'u rwanda yaronse yaronse ko yiyamamaje ari kumwe n'abakandida badafise inguvu yabibwiye venuste nshimiyimana mu kanya uko nabyakiriye ni ibisanzwe nk'uko mpora mbivuga mu matangazo kuva perezida paul kagame yakwiyamamariza kuri mwanya wa perezida wa repubulika yagiye abona amajwi nk'ariya kandi koko biranumvikanye none se niba yiyamamaje n'udukandida tubiri urumva utwo dukandida tubiri twumva kubona amajwi angahe ni ayo ngayo nyine atageze ku irimo kandi abo ngabo birumvikana nibyo bahisemo bahisemo politike yo guca inkoro bahitamo politike yo guca yo gukubitwa yo guca inkoro no kugira gutera n'ibindi abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo gucinya inkoro warangiza bakagucinya urushyi n'ibyo bahisemo uravuga abandi ndavuga turiya dukandida tubiri tutashoboye kubona amajwi n'ijwi rimwe ku ijana frank habineza na mpayimana philippe ariko bwana ntaganda bernard mushobora gukoresha imvugo nyayo yubaha abandi kwita abantu utuntu ntabwo ari imvugo yemewe nakwemerera gukoresha hano ku ijwi ry'amerika ariko rero impamvu nabivuze n'impamvu za politiki none se ni ugusubiza uwise abandi utugore dutoya kandi akiyamamazanya n'abakandida badashobora kugira ijwi na rimwe abo rero muri politiki tubita udukandida dumva nta gupfobya kurimo none se koko abantu bitwa abanyapolitike baraterana ari babiri ntibagiriye rimwe ku ijana muri politiki bwana venuste rwose ni udukandida ntabwo ari kubapfobya ndavuga ibifatika kandi bifite ibimenyetso ariko se ko perezida wa repubulika paul kagame abona ariya majwi uravuga uti si ubwa mbere kandi yiyamamazanye n'abantu badafite ingufu none se niba abanyarwanda barahisemo bagatora uzifite wowe hari ikibazo ubibonamo ntabwo abanyarwanda ariyo bahisemo tuzi politiki ya fpr ko ari politiki y'iterabwoba none se niba warakurikiye buriya urabona aho ari kwiyamamaza cyangwa perezida wa repubulika yasaga nk'abo ari umutware w'ingabo wagiye kureba ingabo none se wabonye ukuntu yari ashagawe n'abasirikare abapolisi niyo n'iterabwoba ntabwo ari kwiyamamaza none se hari umuturage wakubitiwe kujya kwamamaza perezida wa repubulika yo bwana venuste ngira ngo wenda nuko abanyamakuru mukunda kwibariza niba se abantu babyukijwe saa cyenda z'ijoro hanyuma bagategereza umuntu ngo uza gukoresha mitingi saa cyenda z'amanywa umunsi wose abantu bunamye banamye urumva wabyita iki iryo ni iterabwoba no kwica abanyarwanda urubozo Ariko- kandi nongeye mbishimangire rwose ariya majwi ntatangaje nubwo muvuga ko ari ugupfobya abakandida bariya rwose muri politike tubita udukandida kuba abantu babiri badashobora kubona ijwi na rimwe ku ijana ni udukandida kandi nabishyize no mu dukubo kugira ngo bisobanure gutyo rwose ufashije wabireka biratambuka gutyo bakabibona n'ubwo butumwa ariko nagira ngo tugaruke nanone kuri icyo kintu wari uvuze cy'abaturage njye nakurikiye mitingi hafi ya zose eh, zabaye mu rwanda ku bakandida hafi ya bose nabonye abaturage bagiye kwakira perezida paul kagame bishimye bamubyinira bamuririmbira babaga babihatiwe erega ibyo ngibyo byo bivuga kubera ko uri mu mahanga uri i burayi ngenda bikubwira nk'umuntu uri mu rwanda ubona ibikorerwa mu rwanda none se wasobanura gute ukuntu abantu babyutswa saa cyenda nijoro hanyuma bagategereza umukandida uza saa cyenda z'amanywa hafi umunsi wose urumva ubwo ngubwo ari ubuntu urumva atari iterabwoba ibyo ntabwo ari byo ngira ngo naho uba mu burayi sinzi ko babikora nawe ko yaragize ariya majwi ahubwo binateye isoni kandi nanone twongere tubishimangire nongere mbivuge niba perezida kagame yarahisemo guto- gu- kwiyamamazanya n'abariya bakandida wenda nongere byoroshye tuvuge ko ari abasamanzuki nari amajwi bagombaga kubona ahubwo nkeka ko ibintu biri kuba mu rwanda muri aya matora ni ibintu biteye isoni nayo mpamvu navuze nti perezida wa repubulika iya ntsinzi yabonye ni intsinzi itagira ikuzo kubera ko yiyamamazanyije n'udukandida tudashobora kugira nibura amajwi ijwi rimwe ku ijana ari abakandida babiri biteye isoni ngurwo u rwanda ngurwo u rwanda rwa fpr ngurwo u rwanda rwa perezida paul kagame bernard ntaganda umuyobozi w'ishyaka ps imberakuri ndagushimiye cyane ku bw'akakanyu uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana zanezi
ijwi ry'amerika aha muri amerika ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa republikane rirabandanya ibikorwa byaryo uno munsi kwa kabiri mu gi- muri leta ya wisconsin donald trump yahoze ari perezida wa amerika akaba ari n'umukandida wa republikane mu matora yo muri uno mwaka ejo yasubiye kuboneka k'umugaragaro muri iryo koraniro inyuma y'uko kuwa gatandatu w'indwi iheze yarokotse mu cafashwe nk'igitero c'uwamurashe ku gutwi tim harris ishimwe atubwira ibindi Trump yagaragaye Milwaukee muri leta ya Wisconsin imbere y'imbaga y'abantu benshi ahabera inama rukokoma y'ishyaka ry'abarepublikani yagaragaye afite igipfuko ku gutwi kw'iburyo Trump ugaragaye bwa mbere mu ruhame nyuma y'igitero cyari kimwibasiye ari i Butler muri leta ya Pennsylvania yazamuye ukuboko asuhuza abamushyigikiye ahabwa amashyi menshi y'urufaya nta jambo na rimwe Trump yavugiye muri iri koraniro ahubwo yagaragaye ahagaze iruhande rw'uwo yahisemo kumubera visi perezida mu gihe yaba atsinze amatora azamura ku kwezi kwa cumi na kumwe james david vansi uzwi cyane nka jd vansi niwe watoranijwe na trump uyu mugabo w'imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko asanzwe ari umusenateri muri leta ya ohio abari aho barimo umugore witwa Kathy Blogmar bumvikanye bavugana igihunga cy'ibyishimo batewe no kumva senateri Vance ashobora kuba visi perezida very, very smart, loves our country. He is very dedicated. He is ni umunyabwenge cyane akunda igihugu cyacu ni umuntu yitanze cyane ni umuntu akunda igihugu cyane mu buzima bwiwe nta kintu na kimwe yari afise yari umukene cyane akiri muto maze ubu ageze ku isonga ry'insonzi z'abanyamerika ubu amaze kugera ku bintu bikomeye cyane afitiye amerika icyerekezo cyiza kandi arabifitiye ubushobozi tumufitiye icyizere ko mu gihe cy'imyaka ine azoba perezida nimba agiye kuba visi perezida ibintu byose bishoboka turamukunda cyane mu by'ukuri niwe muntu akwiriye ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu dutunga iyo nkuru ntidushoboye kuyiheza ariko turayigaruka ku makuru yacu ya saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu mu gitondo mwakoze kudutega abiri yari diane ninahazwe kuri mikoro nadia ataha na ingenieur peter bafatikanije kuri ano makuru kugira ngo maje abashikire bakoze etienne karekezi yarayahagarariye twese tuti muraraharyana